iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenie mukankusi komisiyo y'amatora mu burundi yashyize ahagaragara urutonde rw'abemerewe guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu bane mu bari batanze amadosiye ntibagaragaye kuri urwo rutonde uyobora iyo komisiyo yavuze ko bafite iminsi ibiri yo kujuririra icyo cyemezo mu rukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga nk'idosiye itemewe ku rwego rwa seni ibwirizwa rishinga amategeko agenga amatora rirategekanya ko ubishaka ashobora guca agenda muri sentare zijejwe ibyizwa shingiro kugira ngo asabe gutunganirizwa
uwo ni Pierre Claver Kazihise uyobora komisiyo y'amatora mu Burundi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu mwanya ntimujye kure ya radiyo yanyu ikaze mwese mbere rero y'uko tubagezaho izo nkuru mbararikiye reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ingabo za leta zunze ubumwe za amerika zatangiye kuva muri afghanistan inkuru mugezwaho na thomas kamirindi muri icyo gihe abasirikare b'amerika bari muri afghanistan bagera ku bihumbi cumi na bitatu nk'uko umuvugizi wabo colonel sony leggett yabitangaje hagomba kuba hasigaye ibihumbi umunani na magana atandatu mu minsi ijana na mirongo itatu n'itanu yasobanuye ko abangaba bazaba bafite ibikoresho bihagije byo kurwanya iterabwoba no gufasha ingabo za leta ya afghanistan mu kazi kazo abasirikare b'amerika batangiye gutahuka bari mu kigo cy'i laktarga umurwa mukuru w'intara ya helmand mu majyepfo ya afghanistani intara igenzurwa igice kinini n'abatalibani no mu kigo cyo mu mujyi wa herat umurwa mukuru w'intara bihuje izina mu burengerazuba bwa afghanistani amasezerano y'amerika n'abatalibani yidoha muri qatar ateganya ko abasirikare bose b'amerika n'ab'ayandi mahanga bagomba kuba barangije kuva ku butaka bwa afghanistani mu mezi cumi n'ane ataha urakoze thomas muri afurika y'epfo urukiko rwagize umwere perezida sirira amapoza ku birego bya ruswa yashinjwaga inkuru irambuye murayigezwaho na frederic nkundikije sentare mu gihugu cya afurika y'epfo uyu munsi ku wa kabiri yambitse izera perezida cyril ramafosa ku birego byamwagiriza ko yahaye inama nshingamateka amakuru y'ibinyoma ku bijanye n'umutahe yakoresheje mu kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi anc ramafosa yari yarezwe n'urwego rw'igihugu rugenduza abanyapolitika rwari rwamwagirije ko atabwiye inama nshingamateka ivyerekeye intererano y'amadolari y'abanyamerika ibihumbi mirongo itatu na bine yahawe n'umuyobozi w'ishirahamwe ryo mu gihugu ca afurika y'epfo ryitwa africa global operations ryahora ryitwa bosasa iyo shyirahamwe ryaragijwe kandi ko ryatanze ruswa muri leta hamwe no mu yandi mashyirahamwe igamiye leta igihe cy'intwaro ya perezida jacob zuma hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda iyo ngingo ya sentare irateye intege perezida ramafosa yari yaremereye abanyagihugu ko agiye kurandurana n'imizi ikibazo cya ruswa n'ibiturire mu gihugu cya afurika y'epfo imiryango n'inshuti z'abaguye mu mpanuka y'indege ya Ethiopian Airlines yabaye mu mwaka ushize bibutse ababo nanone Frederic Nkundikije akomeza inkuru imiryango ingenzi hamwe n'abadereva baguye mu isanganira ry'indege yo mu gihugu cya Ethiopia Ethiopian Airlines nomero amajana atatu na zibiri uyu munsi kwa kabiri baribuka abayo muri iki gihe haheze umwaka iryo sanganya ribaye iryo sanganya ryahitanye abantu bose ijana na mirongo itanu n'indwi bari muri iyo ndege iryo kandi byari ribaye isanganya rigize kabiri ribaye ku ndege yo muri ubwo bwoko Boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max mu kiringo cy'amezi atanu ivyo rero byaciye bituma indege zo muri ubwo bwoko ziba zirahagaritswe iyo ndege arimo abanyagihugu bava mu bihugu mirongo itatu na bitatu imiryango ivuye mu bihugu bitandukanye birimo canada leta zunze ubumwe za amerika ethiopia kenya uganda ubutaliyano hamwe n'ubufaransa yaritavye ivyo birori vyo kwibuka abantu bose basize ubuzima muri iryo sanganya Frederic Nkundikije na Thomas Kamirindi barakoze ku makuru batugejejeho amakuru arambuye rero ni mu kanya kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turanyukendukira mu karere
banywanyi b'ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi aho komisiyo ishinzwe amatora seni yatangaje abakandida bujuje ibisabwa n'amategeko kugira ngo baziyamamaze mu matora yo mu kwezi kwa gatanu bane muri abo batanze dosiye bakuwe mu ihiganwa seni ivuga ko hari ibiburamo pierre claver niyo nkuru afite inkuru irambuye ari imbere y'abamenyeshamakuru mu nyubakwa z'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora seni Pierre Claver Kazihise atwara uwo mugwi yavuze ko abakandida batandatu kuri cumi bari batanze amadosiye yabo ari bo bemerewe guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu uno mwaka uwuserukira umugambi uri ku butegetsi niwe ari imbere uwifuza kwitoza yitwa Evariste Ndayishimiye yatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD idosiye yiwe yarakiriwe yaremewe hariho uwitoza yitwa Agaton Rwasa yarungitswe n'umugambwe CNL idosiye yiwe yaremewe hariho uwitoza yitwa Gasto Sindimwo yarungitswe n'umugambwe Iprona dosiye yiwe yaremewe hariho uwitoza yitwa Francis Rohero yigenga dosiye yiwe yaremewe hariho uwitoza Dieudonne Nahimana uwigenga dosiye yiwe yaremewe hariho uwitoza Leonce Ngendakumana yarungitswe n'umugambwe Sawanya Frodebu dosiye yiwe yaremewe omugwiseni wemeje ko abakandida bane batakwije ibisabwa n'amategeko agenga itora ry'umukuru w'igihugu gutyo ko bakuwe mu ihiganwa muri abo harimo Domitiano Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu akaba yari yatanzwe n'urunani rw'imigambwe rwitwa Kira Burundi ari uwitoza yitwa Domitien Ndayizeye yarungitswe n'urunani Kira Burundi dosiye yiwe ntiyemewe hari uwitoza yitwa Jacques Bigirimana yarungitswe n'umugambwe FNL idosiye yiwe ntiyemewe hariho uwitoza yitwa Anise niyo nkuru yarungitswe n'umugambwe CDP dosiye yiwe ntiyemewe hariho uwitoza yitwa Valente FPN Imboneza dosiye yiwe nayo nyine ntiyemewe bamwe mu bakandida batemewe na seni bamenyesha ko batangaye kuko uwo mugwi wari wakiriye amadosiye yabo umukandida Valentin Kavakure yaserukiye umugambwe FPN Imboneza yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inyuma yo kumva ingingo ya seni twebwe dutangaje rwose dutangaje kubera ntacyo twari twiteze kubera umunsi tuca dutwara amadosiye muri seni barafashe umwanya barasuzuma barasuzuma ibyo twatanze baraharura hama mu nyuma ujya munsi nyine baratubwiye gusa yuko twari kuzana urukatasi kubiri urwo rukatasi twari dutwaye bukeye ujya munsi twavuyeyo baduhaye resebusiyo yanditse koko biri enkomvure ubwacu bwa bukeye mutuzanire urwo rupapuro twararuzanye hama baje tuje kuruha barasuzuma bavuga ko ari sawa niho bace baduhaye resebusiyo mubona imbere yanyu yanditse ko byose bitunganye amadosiye akwiye rero kumva yuko uno munsi harimo ibyo baneguye bitaba bimeze neza byadutangaje cyane abo amadosiye yabo atashimwe na seni bafite amahirwe y'iminsi ibiri gusa kugira ngo bitware muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro nk'idosiye itemewe ku rwego rwa seni ibwirizwa rishinga amategeko agenga amatora rirategekanya ko ubishaka ashobora guca agenda muri sentare zijejwe ibwirizwa shingiro kugira ngo asabe gutunganirizwa kandi ibyo bikaba mu minsi ibiri ikurikirana tuvuye ku munsi tubitangarijeko iyo nzira niyo bamwe nka Valente Kavakure bashimye kuzocamwo kugira ngo barabe ko bokwemererwa guhiganirwa intebe yicawemwo n'umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu tugaca dutangura twitware twiture ubutungane twereko budutunganiriza hama turizeye yuko dukura muri biri n'abarya cane cane ngene turi bashasha cane cane turavye inguvu twashizemo cane cane turavye ngene benshi baherukiye muri umugambi ari urwaruka urwaruka rutagira akazi rw'abashomeri ego twibaza ko ari akanya kwerekana ko aya matora arashobora kuba neza bamwe baborohereza canke bamwe bashaka kubakura mu muhiganwa ritaratangura abemerewe umugwiseni wabaciye amahani ko batohirahira ngo batangure kwiyamamaza kuko hataragera nk'uko amategeko abivuga ni mu gihe abakandida bamwe bamwe cyane cyane ubuserukira umugambwe uri ku butegetsi n'ubuserukira bamaze igihe bakwiragira mu gihugu cyose kurondera amajwi n'abanywanyi Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje mu rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu rwanda ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka rwatangiye kuburanisha mu mizi urubanza rw'abarabayobozi mu mutwe wa fdr urwanya leta y'u rwanda bwana inyase nkaka bakunze kwita la forge fils bazeye wari umuvugizi w'uwo mutwe na colonel jean pierre nsekanabo bakunze kwita kamara abega bararegwa ibyaha by'iterabwoba n'ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi mu rwanda ku munsi wa mbere ubushinjacyaha nibwo bwasobanuye ikirego cyabwo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yari mu rukiko ubushinjacyaha bwahawe ijambo mu iburanisha ry'umunsi wose bwasobanuye icyaha ku kindi ku baregwa bombi na cyane ko byose bajya kubihuriraho buvuga ko ubw'ingabo za fari zo ku butegetsi bwa perezida juvenal habyarimana zatsindwaga n'iza aperi zikerekeza muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane zashinze ishyaka pariri parti en action pour la liberation du rwanda zishyiraho n'umutwe w'igisirikare arire arme pour la liberation du rwanda ngo bari bagamije kubohora u rwanda buvuga ko kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani batangiye kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'u rwanda bigahitana abantu n'ibyabo bwareza abagabo bombi kujya muri uwo mutwe bari bazi ibikorwa byawo ubushinjacyaha buvuga ko bufite ubuhamya bwa bamwe mu banyarwanda bagiye bagirwaho ingaruka n'ibikorwa bya parire waje guhinduka umutwe wa fdr buvuga ko ibikorwa byabo mu ntambara z'abacengezi byibasiraga cyane abari abayobozi mu nzego za leta abari abo mu bwoko bw'abatutsi n'abo mu bwoko bw'abahutu babaga banze gukorana nabo buvuga ko batwikaga imodoka bagasenya ibiraro n'ibindi byose bigamije guhatira leta y'u rwanda kujya mu mishyikirano na fdr ubushinjacyaha burarega bwana inyasi nkaka bakunze kwita la forge fisi bazeye icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u rwanda mu bihugu by'amahanga burabishingira ku kuba ngo akinjira muri fdr ari komiseri ushinzwe amakuru icyarimwe n'umuvugizi w'uwo mutwe ngo yatangiye akoresha ikinyamakuru cyitwa ijwi rya rubanda atambutsamo amakuru atari yo ku rwanda buvuga ko hari n'ibiganiro yakunze kunyuza ku maradiyo mpuzamahanga ndetse no ku muyoboro wa youtube ubushinjacyaha bwibukije ko mu mpera za bibiri na cumi n'umunani bwana nkaka na mugenzi mugenzi we koroneri jean pierre sekanabo bafatiwe ibunagana ku mupaka uhuza uganda na repubulika ya demokarasi ya kongo aha ngo bari bavuye mu gihugu cya uganda mu mishyikirano n'ihuriro nyarwanda rnc rya general fonte kayumba nyamwasa iyo mishyikirano ubushinjacyaha buvuga ko bwana firemo mateke ushinzwe ibibazo bya afurika y'iburasirazuba muri uganda ariwe wayihuzaga ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha birindwi bubakurikiranyeho bakwiye kubiryozwa haba ku giti cyabo ndetse n'ibyabo bari bahagarariye bakoze ubwo bari abayobozi muri uwo mutwe wa FDLR aha ariko mu ifunga n'ifungurwa ku rwego rwa mbere bwana Laforo Refisi Bazeye yaburanye avuga ko yari umusivile mu mutwe wa FDLR bityo ko ibyakozwe n'abasirikare atabibazwa bwisunze ingingo z'amategeko na zimwe mu manza zaciwe n'inkiko mpuzamahanga ubushinjacyaha bwasobanurira urukiko ko umuyobozi wese ufite ububasha bwo gufata ibyemezo atabura kuryozwa ibyakozwe n'abasirikare kabone n'ubwo we yaba ari umusivile urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba bashobora kubiryozwa hashingiwe ku kuba hari ibikorwa byabaye ku itegeko ryabo cyangwa se niba hari ibyabaye barebera ntihagire icyo bakora ubushinjacyaha bwasubije ko aba bagabo bombi bari mu nzego zifata ibyemezo kandi ko batangaga amabwiriza y'uko ibyo byose byagombaga gukorwa umwe mu banyamategeko bunganira abaregwa yasabye ko byaba byiza ko ubushinjacyaha bwatandukanye ibikorwa buvuga ko byategetswe na bazeye na koroneli abega bigashyirwa mu bikorwa n'abarwanyi ba fdlr ndetse n'ibyo abo barwanyi bakoraga barebera umucamanza yavuze ko iyo ngingo itaragerwaho ariko ko ubushinjacyaha bugomba kwitegura kuzabigaragaza ku cyaha cy'ubugambanyi bugamije kugira nabi leta y'u rwanda ubushinjacyaha burega aba bahoze ari abayobozi mu mutwe wa fdlr urukiko rwakunze kutanyurwa n'ibisobanuro butanga ruvuga ko ahanini bubishingira ku ntambara z'abacengezi zo mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani umucamanza ukuriye inteko iburanisha avuga ko akimara kwakira dosiye y'ikirego yahise acyandika ahantu yabwiye ubushinjacyaha ko buri munyamategeko wese wasoma dosiye atabura kukivugaho kuko ngo bitumvikana cyane ko bubarega kugeza mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kandi ngo intambara z'abacengezi zari zimaze imyaka zararangiye ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibikorwa bigize icyo cyaha bikomeza kugeza mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani na mbere y'uko abaregwa bafatirwa ibunagana bwibukije ko banafatirwa kuri uwo mupaka bari bavuye mu bugambanyi bugabije kugira nabi igihugu ubushinjacyaha kandi burabarega kwica abantu no kugaba ibitero ku basivile nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu burabarega ibitero byagabwe ku nkambi y'impunzi ya mudende bigahitana abagera muri magana abiri ndetse n'abari abakozi b'uruganda burarirwa basaga mirongo itatu ubushinjacyaha buvuga ko bishwe n'abarwanyi ba fdlr iburanisha ry'umunsi ryarangiye ubushinjacyaha bugifite ijambo gitezwe ko buzakomerezaho mu iburanisha ritaha eh bagira ubusa ijwi ry'amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mbibutse ko mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri facebook na youtube aderese ni voa radiyo yacu tugarutse rero ku makuru yerekeye amatora mu kanya twavugaga ku matora ateganyijwe mu Burundi inaha muri Amerika umurundikazi Letitia Mizero Herald uba muri leta ya North Dakota iri mu burengerazuba bwa Amerika yiteguye kwiyamamariza amatora y'abasenateri muri iyo leta Madamu Herald yaganiriye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka muri muri isanga mu mwanya ushize yatangiye avuga uko ubuzima bwari bumeze akigera muri Amerika ubu hashize imyaka irenga makumyabiri ubuzima bwo mu mahanga sinavuga ko bwanyoroheye hari ibintu byinshi cyane bitandukanye no mu burundi ikindi cyari kigoye ni uko atababyeyi twari turi kumwe igihe naza ngaha cyangwa abantu b'inshuti usanga kenshi tutabona akamaro kanini badufitiye hari igihe utabibona iyo umaze gukura ukibaza ngo urikwije umugabo wamara kujya kuba mu kindi gihugu ukabona ko wari ukeneye nk'abantu usaba impanuro cyangwa abantu bagufasha abana nk'uko ko turabivuga nta muntu ushobora kuronka uburyo bwo guhemba kugira ngo ashobore kujya gufasha ibintu byose uriba ko icyo ni ikintu kininiya cyane kitanyoroheye mugabo navuga yuko ahanini naho bitari byoroshye narahigiye ibintu bitari bike ah, urahacira ubwenge uriga ku- u- ku- kurondera ubundi buryo bwo gushobora kubaho ah, mu kurondera abagenzi canke abantu mufashanya abo ufasha ibyo ushoboye gu- kubafasha nabo bakagufasha tuvuge kurera abana canke ikindi kindi urahigira ah, ibintu bitari bikeyi mu vyerekeye kwitunga no mu kwerekeye ku- kumva iyindi migenderanire mishasha n'abantu mutari muhuje imico Ah, nivuga ko naho butoroshe na gatoyi ah, iyo uri umuntu u- ushaka kwiga ku cyane washaka gusumba nk'aho waragumye mu gihugu cyawe Mm, urakoze ibindi cyane bintu byari bigoye ni akazi kurondera ubuzi ah, ku- na- ni- mu byo nigiye hanyuma umaze kuza ngaho ugasanga naho navuga ururimi sinaruvuga neza nk'imvukira ah, ugasanga kandi bayemera ah, ugasanga utanguriye ubuzima bu- hasi kwiga gutanga ubuzima hasi ah, ha- no- novuga ugatanga ubuzima ibintu byo gukora n'amaboko ata- uta- utavuga ngo ni ngo- ngo nibyo gukoresha umutwe nk'uko uvuga ngo twabyize ngo tugiye mu ishuri gukoresha umutwe mugabo uri bituma yihebura ariko kuri jewe navuga nti nta ni ni ibintu biza kunyongera ku bintu nsanzwe nzi naho bitoroshe naho bidahemba neza nibaza ngo ndiko ndahigira umwuga ah, kandi ndashobora gutunga umuryango ah, byose nibaza ko bya- bya- byamfashije kumva ko uh, ata kintu na kimwe umuntu adashobora gukora mu gihe biciye mu mategeko ronera ubuzima yuko ataco umuntu ara- arashobora ku- Aragerageza.
kumenyera ubuzima bushasha Mhm.
Mm. Eh, none wahavuye wandika ivyo waciyemwo mu gitabo wise being at home in the world nagerageje gusobanura gato mvuga nti bisigura kuba aho wita muhira mw'isi canke kuba iwawe mw'isi sinzi ko naba nashoboye gushika ku nsiguro neza kuri wewe bimwe mu vyo umuntu yita canke afatira ko urugero kugira ngo yita ahantu aho ariho hose eh, iwe ah, mw'isi biba ari nk'ibiki Um, i- icambere novuga yuko wategu- wabisiguye neza wabisiguye neza biragoye gusigura mu kirundi mugihe cyo nashaka kuvuga cane cane muri iki gitabo kwari ukwerekana ko abantu aho tuba hose imico yose tuba dufise n'aho itandukanye ah, hari ibintu byinshi cane duhuriyeko kubera twese turi abantu novuga nti hariho ibintu ah, biduhuza naho ah, ndi mu banyamerika canke nuba narabaye muri burkina faso canke nkiri umwana ah, umuryango wanje uba mu bufaransa ah, canke aho twaba twarabaye mu rwanda n'umuryango wanje n'abavyeyi banje n'aba- tuvukana babiri novuga ko hari ibintu byinshi nagiye ndahigira muri muri- muri ivyo birere byose naha- nabaye ku buryo nabona ko bishoboka ubu maze gukura mbona ko bishoboka yuko aho umuntu wese abaye uravye imvo izo arizo zose ziba zakujanyeyo kuri jewe kwari ukurondera amahoro nk'uko abarundi benshi bagenda kubera imihungabano dufise mu gihugu cacu ingwano zagiye ziraba n'ubu zita- utavuga ngo haracame harameze neza cane ashobora kuba ari kubera izo- i- ivyo- ibintu nk'ivyo bitameze neza ashobora kuba ari no kubera ubishatse ku- ku- kwimuka kuja kurondera ubuzima ahandi jewe ico nahigiye ni uko umuntu arashobora gufata ingingo yo kuvuga ati aho ndi hose ndahashobora kuhafata nk'aho ari muhiri wanje nkitanga kandi nkongera nka- nkarondera abantu n'imigenderanire y'ubugenzi ah, ntagifise kubera ntakiri iwacu Mm. tuje ku mirongo ya telefone duhereye ku witwa jonas jonas amahoro neza ego turashima Mm, jonas wamagaye uri hehe Ah, akabazo canke iciyumviro Mm, amagara ndi mu- mu gihugu c'uburundi bujumbu Mhm.
Eh, akabazo kanje ka mbere nipfuje kumenya ni- yoba avuka he mu ntara y'uburundi na mu burundi ese nta kamaro nta mateka yo barakozeho ko mbona eh, hiyo agizeho urwego rushimishije mu bijanye na politiki reka tubandanye twakire na jean baptiste amahoro neza jean baptiste mbereye mu ruhango banze gushimira uwo mutumwa kuko urumva afite self confidence rwose urumva ko ashoboye kandi urumva ko anabashije ariko ikibazo naba mfite hari abandi banyafurika barimo barakompeta
Eh, murakoze ibibazo byiza ah, naho ndi hanze kandi si je jenyene umutima ah, uguma u- uri hagati y'uburundi no- n'iki gihugu mbamwo Ah, sinovuga yuko ah, naho nta- nta- ntahari umwanya wose mu burundi ndagerageza guterera uko nshoboye hari igihe unterera nko mu mashyirahamwe mato mato tuvuge hari ishyirahamwe ryahora rifasha abana babuze ababyeyi naragerageza guterera icyo nshoboye rimwe na rimwe ngira ngo icyo gihe umubyeyi wanje mama wanje niwe yari akihari kandi aracyariho n'ubu mugabo yari akiri igitega icyo gihe naramucako n'abakenyezi bandi bakorana umuntu akaraba utuntu duto duto aterera iminsi yose cyangwa buri kwezi hanyuma ikindi nacyo novuga mu kwezi mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatatu naraje i burundi ndahamara iminsi itari mike ndiko ndagerageza gukorana n'abagore hari ukwezi kwa gatatu ni ukwezi kwahariwe abakenyezi naraje ndamara igihe kitari gito nkorana n'abakenyezi ndahura n'abakenyezi gitega ndahura n'abakenyezi hamwe n'abakobwa bakiri batoyi i bujumbura narahuye n'amagurupe ashikane ngerageza kubaterera ibyiyumviro ngerageza kubasigurira uku ibyo nize muri aya mahanga n'ibyo bashobora gukoresha mu burundi naho ubu ibihe byaho bitaramera neza mugabo ukavuga uti ni iki ushobora gukora kitarinda gusaba intererano za leta ikintu cya mbere nababwiye ni ukuntu umuntu arera abana ukuntu sinavuga ngo naragaye ukuntu barera abana mugabo ko twari ko turavuga ingene abagore abakenyezi hamwe n'abashingantahe bose bashobora kumva ko bangana bashobora gushika ku byo bashaka byose navuze nti kenshi bihera kurera abana mu rugo bagakora bimwe bakumva ko bose bashoboye gushika kuri bimwe utuntu duto duto nk'utwo mugabo ugasanga mu nyuma turashobora gushika ku bintu binini hanyuma guterera iciyumviro ni ikintu kininiya kenshi iyo umuntu atanguye kuvuga ngo niko umuntu yafasha iwacu nibaza ko dukwiye cyane cyane gutangura kwiyumvira ukundi tukagerageza kurahura ubwenge mu bindi bihugu tukaraba abandi ikibateza imbere hanyuma umuntu atangura gukora ibindi hama novuga nti i burundi sinahahevye kandi burundi nzohabandanya ndahafasha uko nshobora nicyo novuga no kwishura jonas ari ibyiyumviro ari gufasha kurondera amashyirahamwe ari ino ashobora kuja gufasha ayandi mashyirahamwe burundi jewe novuga ko ntoshobora kwegeranya mugabo nkavuga nti ntiwobuze irindi shyirahamwe nobona rishobora gufasha burundi icyo cyiyumviro ni icyiyumviro ngumana umwanya wose iyo ndiko mu byo nkora byose amajambo batista abaza mu bijyanye n'ayo matora muri ko murahiganwamwo hoba harimo n'abandi banyafurika bariko baragerageza kwitoza nabo nyine oya nta bandi banyafurika bahari bariko baritoza hariho umudamu wo muri ghana ariko aragerageza kwitoza gufasha muri komine ariko kuri kuri uru rwego rwo hejuru nta wundi munyafurika ariko aritoza
amatori yari afite ibibazo bitari bike ariko dufate ikibazo caje impunzi ikibazo cyiza cyane tori ikibazo cy'impunzi ni ikibazo kiri ku mutima kindi ku mutima cyane kubera na jewe ndi impunzi ikindi nacyo ni uko nakoze mu bintu by'impunzi imyaka yose irenga mirongo ibiri nakora mu bintu by'impunzi hari impunzi ziri ino muri amerika hariho n'impunzi ziri mu bindi bihugu nk'aho mu rwanda cyangwa ku isi yose abantu bitwa impunzi bararenze miliyoni mirongo ibiri na mirongo itandatu na zibiri ku isi yose urumva ko ari benshi ikibazo cy'impunzi rero jewe wanje kindi ku mutima kubera ndagerageza kuvugira impunzi ziri ngaha muri amerika ariko kandi maze kuronka aho nshitse kubera ubu nyisi tuvuga ngo ndabifitiye uburyo maze kuronka aho nshitse nogerageza no gufasha kurondera ukuntu nkorana na hcr uwo ni umurundikazi letitia mizero herald wo muri leta ya north dakota mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika witegura kwiyamamariza amatora y'abasenateri muri iyo leta yaganiraga na mugenzi wacu oriyani tangishaka hari mu kiganiro muri isanga mushobora gusanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ni nacyo kintu tugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu tubararikira ibindi biganiro saa moya n'igice mukomeze rero kugira ibihe byiza ku buhanga bw'ibyuma ya yari Fasiri Gebehu na Franklin Sendak na Eugenia Mukankusi kuri mikoro mukomeze kugira ibihe byiza hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA,